Radio Izvidja Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatatu itariki imwe y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Muri iki gitondo muri kumwe na Fidel Niyongabo. Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Human Rights Watch imenyesha ko abategetsi b'u Burundi bashobora gushira abanyagihugu mu kaga ngo kuko badatanga amakuru ahagije ku bijanye n'umugera wa corona. Amara leta y'u Burundi yo ivuga ko Imana ibandanya gukingira Burundi ico kiza.
ico gihugu umugero utarashikako niki yari yaravuze yari yabivuze yari yishuye mugabo ko turi abana b'abantu umuntu abivuze ashaba ngo iki ngo nuki ngo niki ibyavuzwe biratashe abarundi bagume ku mana hama imana nayo ishobora kudukingira uyo ni gaston sindimwo visi perezida wa mbere w'uburundi iyi nkuru n'izindi tubafitiye harimwo inkuru ivuga ko abantu bafise umugera wa korona babiri babonetse mu burundi nuko mu Rwanda muri iki gihe amwe mu masosiyete atwara abantu mu gisagara ca Kigali yabaye ahagaritse amasezerano n'abakozi bayo mu gihe c'amezi atatu kubera ikiza c'umugera wa korona hamwe n'uko abarundi baba mu ikambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ukungene babayeho nabi turazigarukako mu kanya gatoyi cane Yamara imbere yuko dushika kuri izo nkuru n'izindi tubafitiye reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Aloysi bigira imana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya Aloysi urakoze Fideli leta y'u Rwanda yatangaje kuri wa kabiri ko hagaragaye abandi bantu batanu bashasha banduye umugera wa korona ibi bikaba bishikanye ku gitigiri c'abantu mirongo irindwi na batanu bamaze kuwandura muri ico gihugu nk'uko vyashikirijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda bane muri abo bantu baje baturuka i dubayi baca bashirwa mu kibanza ca bonyene nayo uwundi umwe yatahuye ko yahuye n'uwundi arwaye umugera mu rwanda aca nawe ashirwa mu kibanza ca wenyene leta ishikiriza ko hariko hararonderwa n'abahuye n'abo bantu kugira nabo bapimwe ndetse bitabweho n'inzego zabigenewe mu gihugu kibanyi cy'ubuganda ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwatangaje kuri uyu wa kabiri ko habonetse abandi bantu cumi n'umwe bashasha banduye umugera wa korona ibi biciye bishikana ku bantu mirongo ine na bane bamaze kuwandura muri ico gihugu ca uganda abo cumi n'umwe bari basanzwe mu bibanza bakoranirijwe hamwe igihe bapimwa nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri ico gihugu abategetsi ba repubulika ya somaliland yatangaje ko yikukiye batangaje kuri wa kabiri ko habonetse abantu babiri ba mbere basuzumwe basanga baranduye umugera wa korona abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu ku murwa mukuru wa hargeisa bavuze ko abo bagabo babiri ari umwenegihugu yigeze kugendera ubwongereza hamwe n'umushinwa abategetsi bariko baragerageza kurondera abantu bose abo bagabo babiri boba barakoranyeko inyuma y'imyaka sudani y'ubumanuko imaze mu ntambara hagati ya bose rimwe leta nshasha y'ubumwe isaba abanyagihugu gukorera hamwe bagana ku gusubiza hamwe no kubabarira abakoze ubwicanyi abanyagihugu muri sudani y'ubumanuko baciye mu myaka irenga cumi mu ntambara izo ntambara zasize inkovu zikomeye mu gihugu mu kwezi kwa kabiri abanyepolitike batacana uwaka perezida salvakire hamwe n'uwahoze ari cegera ciwe rieke mashare barahavuye bashinga leta y'ubumwe inyuma y'umwaka urenga bari mu biganiro leta ishikiriza ko iriko irateza imbere akaranga n'imico k'abanyafurika ko kubabarirana igihugu cya leta z'ubumwe za amerika gishikiriza ko cyiteguye gukuraho ibihano cyafatiye venezuela mu gihe hoshingwa leta y'imfatakibanza irimwo uruhande rwa perezida nicolas maduro hamwe n'uwo batavuga rumwe yuan guaido ibyo byashyikirijwe n'umushikiranganji wa leta z'ubumwe za amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo kuri wa kabiri ako kamo gasaba maduro na guaido guha ubutegetsi akanama k'abantu batanu gushika hatunganijwe amatora y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka yoca atunganywa hagati y'amezi atandatu na cumi n'abiri pompeo yashikirije ko yoshima ko guaido yoshikira ubutegetsi mu matora azoza ariko ko maduro nawe akwiye kuba arava ku butegetsi ubutunzi bw'ico gihugu gitunze peteroli bwarasinzikajwe cane n'ibihano vya amerika naho umugera wa korona usanze igisata c'amagara y'abantu carazingamye ku bw'ivyo bihano intumwa z'abatalibani zashitse i kabul ku mugwa mukuru wa afghanistan kuri wa kabiri gukurikirana irekurwa ry'imbohe zabo ibihumbi bitanu mu mugambi wo guhanahana imbohe na leta ya afghanistan ufashijwemwo na leta z'umwe za amerika bubaye bwa mbere intumwa z'abatalibane zishika ku murwa mukuru wa afghanistan kuva inteko mvamakungu zirongowe na leta z'umwe za amerika zitereye ico gihugu zigakura abatalibani ku butegetsi haraheze hafi imyaka cumi n'icenda iryo hanahana ry'imbohe risaba abatalibane nabo ku ruhande rwabo kurekura abanyororo igihumbi ba leta bafashe ni kimwe mu byumvikanywe ko nk'umushinge w'ibiganiro vy'amahoro hagati y'impande zibiri zishamiranye muri ico gihugu ca afghanistan
Bwiza. radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku makuru avuga mu karere k'ibiyaga binini twashaka tubanze tubamenyeshe ko leta y'u Burundi yatangaje ejo kuwa kabiri ku muhingamo ko hari abantu babiri bafise umugera wa korona babonetse mu gihugu umushikiranganje w'amagara y'abantu mu burundi tade ndikumana yabivuze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru abapimwe ni abagabo babiri bose b'abarundi bafise imyaka mirongo ine n'ibiri na mirongo itanu n'itandatu yavuze ko umwe yaje ava mu rwanda uwundi i dubayi mugenzi wacu eroje wirikaneza adufitiye ibindi kuri iyi nkuru umushikanganje w'amagara y'abantu muganga tadeni kumana niwe yatangaje ku mugaragaro kuri uyu wa kabiri hafi igihe cy'isaha imwe y'ijoro abo bantu babiri ba mbere basanganye umugera wa korona mu burundi hari mu kiganiro kigufi yahaye amenyeshamakuru abasomera itangazo ry'ubushikanganje aramutswa uwa mbere ni murundi w'imyaka mirongo itanu n'itandatu aba ngaha mu gisagara ca bujumbura akaba yari yatashe avuye mu gihugu cy'u rwanda yari mu bitaro kandi afise ibimenyetso by'ibicurane kuva igerekerezo rya cumi n'umunani ntwarante bibiri na mirongo ibiri ugira kabiri nawe nyene n'umurundi w'imyaka mirongo ine n'ibiri aba ngaha mu gisagara ca bujumbura akaba yaheruka kuva i dubayi aciye mu gihugu c'u rwanda yari yaje kwivuza afise inkorora bicurane n'ububabare bw'umubiri ibipimo vyakozwe muri laboratoire ya unsp vyerekanye ko abo bantu uko ari babiri bari mu bitaro vya bumereke bose banduye umugera w'ikiza ca coronavirus yagiriye akashikiriza ingingo zafashwe anemeza ko ubuzima bw'abanduye butabangamiwe abo bantu uko ari babiri baca bajanwa ahatekanijwe gukurikirana mwene abo bagwayi mu bitaro vya clinique Prince Louis Rwagasore ariko ico mumenya ni uko ubuzima bw'abo bagwayi butabangamiwe kandi bumeze neza kubera ko ico kiza kibonekeje ngaha mu gihugu cacu tugiye kwihatira gufata ingingo zose zo gukurikirana hafi ico kiza na cane cane duhereye ku boba baragiye hamwe n'abo bantu kugira ngo tubarabe aho bari tubapime kandi twongere tubakingire dukingire n'abenegihugu nico gituma kandi dusavye abenegihugu bose kuguma batekanye na cane cane bakurikiza za mpanuro nziza zo kugira isuku no kwirinda kwiyanduza no kwanduza abandi ico kiza ca coronavirus umushikiranganji w'amagara y'abantu ntiyavuze ariko igihe abagabo binjiriye ku butaka bw'u Burundi naho banyuze mu kwinjira niba ari ku mipaka canke ku kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye cugawe kuva ku wa mirongo ibiri na kabiri ukwezi kwa gatatu guheze kuva igihe c'isaha zitandatu z'ijoro mugabo yamenyesheje ko hari abandi bantu batatu bari baje bava muri Tanzania bikekwa bari ku bitaro vyo mu giteranyi intara ya Muyinga mu buraruko bushibuseruko bw'u Burundi basanze atamugera w'ingwara ya corona banduye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ubuserukizi bw'umuryango wa Buraya ambasade zikukira uwo muryango abakozi bavyo ubu bari basanzwe bakorera imuhira nayo amashure yegukira ibihugu vy'Ubufaransa n'Ububirigi hamwe n'ikigo ndangakaranga c'Abafaransa vyari vyugaye naho leta yari yagabishije mu ndwi iheze ko ishobora guhana abo bose bafata ingingo zihushanye n'izo yamaze gufata canke itarafata mu gihe ambasade y'abanyamerika nayo yari yagabanirije abakozi bayo amasaha yo gukora bagakora batana imbuco kimwe namwe mu mabanki kuri uyu wa kabiri umuryango mpuzamahanga witaho ubwigenge bwa kiremwa muntu human rights watch wari wasohoye urwandiko usaba abategetsi b'abarundi guhangana n'ikiza ca korona bagaha amakuru afatika kandi anahagije abanyagihugu ukuntu bocirinda bakanirinda kucanduzanya aho kuguma bavuga ko uburundi ari ihangagi iberukwa ryonyene ataco bwinona kubera bwashize imana imbere mu muryango wa Afrika y'ubuseruko kugeza kuri uyu wa gatatu igihugu ca Sudani y'Amajepfo nico gisigaye kitaratorwamo umuntu n'umwe afise ubwandu bw'ingwara ya corona Eroge Urikaneza ijwi rya Amerika tubandanirize ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini aho mu Rwanda muri iki gihe amwe mu masosiyete atwara abantu mu gisagara ca Kigali yaba yarahagaritse amasezerano n'abakozi bayo mu gihe c'amezi atatu kubera ikiza c'umugera wa corona Eric Bagire ubusa dufitiye ibindi kuri iyi nkuru amakuru y'ihagarikwa ry'ibikorwa bya zimwe muri kompanyi zitwara abagenzi hirya no hino mu mujyi wa kigali ijwi rya amerika yamenye yabanje kubwirwa n'abantu batandukanye ko ayo makompanyi yirukanye bidasubirwaho abari abakozi batwara imodoka zabo mu bice bitandukanye by'umujyi wa kigali kubera icyorezo covid cumi n'icyenda bitandukanye n'ibyo ijwi rya amerika yivuganiye n'abayobozi ba nyir'ubwite bamwe mu makompanyi atwara abagenzi hirya no hino mu mujyi wa kigali twahereye kuri kompanyi royal express umuyobozi wayo wungirije bwana soteri habumugisha yabwiye ijwi rya amerika ko abakozi babaye bahagaze kubera ko n'ubusanzwe ibikorwa byo gutwara abagenzi mu gihugu byahagaze kubera icyorezo cya virusi ya korona uyu yaduhakaniye ko badashobora kurota birukana abakozi babo ko igihe cyose icyorezo cya virusi ya korona cyarangira basubira mu kazi uko bisanzwe ni nacyo kimwe ku buyobozi bwa kigali bus services kbs mu mpine ijwi rya amerika ivugana na bwana victor rudasingwa umuyobozi mukuru wa kbs yaduhamirije ko babaye basabye abakozi babo gusesa amasezerano y'akazi mu gihe cy'amezi atatu kubera ibibazo byo kuba imikoro imikorere yarahagaze bwana rudasingwa akavuga ko igihe icyo cyorezo cyava mu nzira abakozi basubira mu kazi niko bimeze ariko si ukuhagarika burundu ni ugusubika amasezerano bafitanye na kigali ba savisizi by'agateganyo bivuze ngo ejo n'ejo bundi mu gihe cyose iyi ndwara iki cyorezo cyaba gihagaze tugasubira mu kazi nk'uko byari bisanzwe bazagaruka mu kazi bisanzwe ubundi bahawe gusubika amasezerano by'agateganyo mu gihe cy'amezi atatu kandi biteganywa n'itegeko mu itegeko ry'umurimo kuko hifashishijwe ubwo iri tegeko mu gihe nk'iki nyine baryita hasi maze tekinika ahari ko ariko bimera kuko ni igihe urumva kiba kidasanzwe iki cyemezo cy'amakompanyi atwara abagenzi mu modoka yahisemo kuba asesha amasezerano y'akazi kuri KBS by'umwihariko ngo n'abakozi hafi ya bose kuko ngo ari icyemezo kigenda kigafata no kuwitwa umukanishi w'imodoka ntabwo ari abashoferi gusa n'abakozi bo mu biro n'abakanishi bivuze rero ngo murebye uko ibintu byitwaye murasanga n'ubundi gukomeza amasezerano byaba ari igihombo kuri kbs
cyane rwose kandi nawe ubwawe urabibona birakugaragarira nturi i kigali se cyangwa mu rwanda nawe urabibona uko situwasiyo imeze rwose urabona ko ubuzima bwahagaze uyu munsi niba inkomoko y'umutungo cyangwa y'ubukungu bwa kbs yavaga mu gutwara abagenzi ukabona twarahagaze urumva atari ubundi bushobozi ubona ikigo cyaba kigifite bwana rudasingwa avuga ko nyuma yo kumvikana n'abakozi bagasesa amasezerano yabagengaga mu kazi kabo ka buri munsi bemeranije ko ukwezi kwa gatatu bagomba kuzaguhembwa na cyane ko icyemezo kibuza gutwarira hamwe abagenzi cyafashwe ukwezi kwerekeza ku musozo uyu ni umwanzuro ugiye kugira ingaruka ku bantu batari bake byonyine kuri kbs honyine barabarura imodoka zisaga ijana na makumyabiri kandi abashoferi nabo ubwabo bagenda bazisimburanamo ibi bije mu mugambi wo kubahiriza ingamba nshya za guverinoma zitegeka guhagarika ingendo za hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo covid cumi n'icyenda hirya no hino mu mujyi wa kigali ahakunda guhurira abagenzi batega imodoka zerekeza mu bice bitandukanye by'igihugu urahagera ugasanga harahindutse nk'amatongo gufata icyemezo cyo gusesa amasezerano y'akazi si umwihariko w'aya makompanyi atwara abagenzi kuko yaba amahoteli utubyiniro n'amaresitora n'abandi uretse bo no gusesa amasezerano na cyane ko abayagira ari imbarwa babaye birukanya babakoreraga hari n'amatangazo yasohotse asaba amabanki amwe n'amwe kuba afunze amwe mu mashami yayo hirya no hino byumvikanisha uburemere bw'iki kibazo kugeza ubu biragoye kumva urwego runaka rwabarura rugatomora akayabo rumaze guhomba ariko ntibabura kwemeza ko byanze bikunze ari ibihombo bitagira ingano bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali mu burundi ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ku isi human rights watch rivuga ko abategetsi b'icyo gihugu bashobora kuzanira igihugu akaga kubera kudatanga mu muco amakuru yerekeye ikiza c'umugera wa korona menyesha amakuru y'ijwi rya amerika eroje wirikaneza ari nairobi araduha ibindi kuri iyi nkuru Human Rights Watch imenyesha ko insiguro zitangwa n'abategetsi b'u Burundi harimo umuvugizi wa Perezida Nkurunziza yashikirije mu minsi iheze ko Burundi yari hanga ryiberukwa ryonyene kubera bwashize imana imbere itari ikwiye kuba icitwazo co kubuza abantu kwerekana amakenga bafise kwiyandurwa n'ikwiragizwa ry'umugera wa corona. Mu itangazo ryawo umuryango mpuzamahanga ufise icicaro i New York muri Amerika usigura ko abategetsi bashize mu kato abarundi n'abanyamahanga binjiye mu gihugu n'indege canke baciye ku mipaka bashirwa mu mashure amahoteli n'ibindi bibanza ariko ko indongozi z'igihugu n'igipolisi bananiwe kubaronsa imfungurwa zihagije ukwitaho amagara yabo hamwe n'isuku iri shyirahamwe ribonwa na leta y'u Burundi nka rimwe mu yakorana n'abansi bayo ryemeza ko amwe mu mashyirahamwe yo gutabarana yankiwe kugera ku bantu bari mu bibanza begeranijwemwo hamwe no kubagarukirako ukudatanga amakuru ahagije kandi afadika yerekeye ubukana bw'uyu mugera uko wandukira n'ingene ugoye guhangana nawo mu burundi bwama bwiyobagiza vyose no mu kuja kubiri n'urutonde rwo guhangana n'indyane n'ibiza ni ukwirengagiza amasomo ababaje abandi bigiye kwikwiragizwa rya kino kiza niko louis mage umuyobozi wa human rights watch mu karere ka afurika yo hagati avuga human rights watch yemeza kandi ko nubwo mu gihugu hari ibibanza vyinshi abantu begeranijwemwo ikizwi n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu bms ariko imwe gusa uwo muryango wemanga ko umwe mu bayobozi ba OMS ari Bujumbura yawubwiye kuwa mirongo ibiri na gatandatu ku kwezi ko ico gisata ca ONU kijejwe amagara y'abantu kizi ikibanza kimwe conyene cegeranijwemwo abantu kiri mw'ihoteli Bujumbura kandi hari abantu bagera kuri mirongo ine ico gihe bamwe mu baciye mu bibanza vyegeranizwamwo abantu nabo babwiye Human Rights Watch uko aho baciye hari hameze kuri iryo ganekerezo nyene umusore yari mw'ihoteli Kobero mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko yavuze ko baryamana mu cumba kimwe ari batandatu kandi bagabura amahera yo kwishura icumba ibihumbi icumi ku munsi yongeyeko ko hari abantu baryama hanze mugabo nabo nyene babwiwe ko bategerezwa kuriha imbere yo kumenyesha inyuma y'iminsi itatu ko intumwa z'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu zaje kubasigurira ko utazoriha ashobora kurungikwa mw'ibohero nayo mukenyezi yaraye ijoro rimwe ku ishure ry'ubuvuzi ryo mu ntara ya Ngozi mu buraruko ku wa cumi na gatanu ku kwezi nyene yemeje ko abantu bategetswe kuryama hasi canke ku ntebe z'ishure iruhande yo kubura ivyo bafungura amazi meza yo kunywa hamwe no kwituma mu tuzu twa surwumwe ducafuye mu biganiro Human Rights Watch yagiranye n'abaserukira imiryango mpuzamakungu yo gutabarana hamwe n'amashirahamwe yo mu gihugu yigenga uwo muryango usigura ko berekanye impungenge n'amakenga bafise ku bijanye n'ingendo ya leta yo gucungera amakuru y'inzara mu banyagihugu n'ibibazo ku magara yabo ikababuza gutanga umuti n'inyishu bibereye leta y'uburundi itegerezwa gukingira amagara no kuroranirwa kw'abantu kandi igikorwa cose kikisunga ubwigenge mpuzamakungu bwa kiremwa muntu kandi n'ivy'igiciro kw'abategetsi bugururira imiryango yo gutabarana muri kino gihe c'ikiza niko maje asozera abategetsi hari ingingo nyinshi bafashe z'ukwikingira umugera wa korona ariko bose uko bagwa bavuga ni nako bavyuka gaston sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yaganiriye n'ijwi rya amerika mu kiganiro cihari umukuru w'igihugu yarigeze kuvuga ati uburundi bugiye kuba igihugu camamazwa ku isi uburundi bugiye kuvugwa ku isi uburundi bugiye kuba igitangaza ku isi uno munsi ibinyamakuru ibihugu mbega ico gihugu umugero utarashikako niki vyari vyaravuzwe yari yabivuze yari hejuru mugabo ko turabana b'abantu umuntu abivuze bashaba ngo iki ngo nuki ngo iki ibyavuzwe biratashe abarundi bagume ku mana hanyuma imana nayo ishobora kudukingira n'ivyo novuga n'ibitangaza by'imana kuko nta buhinga kandi hamwe yoshika ngaha turagwana n'ivyo n'ibihugu bikomeye biragwana mugabo tugwanishije imana umukuru w'igihugu avuze ati ndugaje ibitero vyose imana yambwiye ko ikingiye uburundi ibitero vyose biva hanze hari vy'amasasi hari vy'insaku hari iby'urwanko hari iby'indwara bwana sinzimwe ashimangiza uturorero ivyo avuga tusomye ibyabaye ku isi ibiza byagiye biraba n'ubu ni kiza nk'ikindi nowa ntizi ko yagize ibana akarokoka n'ubwato wenyine turavye akahise k'isi hariho ibiringo bigeze hagiye haraba ibiza ibi canke ibindi hariho ingwano twebwe abana b'abantu dushobora kurwana mubo hari ingwano imana igufasha kugira urwane muri leta turemera kandi tukayubaha tugasenga tugafata umwanya hariho abavuga ngo dugiye gutura umwanya mugabo hari usanga ari bo batumwanya gusumba ni ukuri sinokubesha ni ukuboko kw'imana kuri hejuru y'uburundi iyo twamwumvise n'umurundi yagwaye yaraje mu burundi imana yatumye ahagarara aho yari ari iyo yinjira aba yaranduje abandi icyo kintu cyatumye adashoboye kubandanya mu gihugu cyiwe cy'amavukiro kuko iyo aza yari mu gihugu cy'amavukiro nta handi twari kumushyira kugeza kuri uyu wa kabiri uburundi nico gihugu cyonyene mu karere k'ibiko uwo mwihariko busangiye na sudani y'amajepfo eroge urikaneza ijwi rya amerika abarundi baba mu ikambi y'agateganyo ya kavimvira mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga uko ubwene babayeho nabi aho bafungura rimwe ku munsi bigatuma baja gukorera amafaranga y'intica ntikize mu banyagihugu b'abakongomani inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari buvira kubera ubuzima bubi izi impunzi zibayemo bwo gufungura rimwe ku munsi ubugari n'amashaza by'intica ntikize usanga mu gitondo cya kare hari impunzi zisohoka urupangu rw'amabati ruzengurutse iyi nkambi zikajya guhingira abaturage b'abakongomani izindi nazo zikajya gucukura amabuye n'umucanga mu mugezi wa kavimvira kugira ngo zibone amafaranga yo guhahira abana bazo hatunga imana penina ni umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu n'umunani y'amavuko iwe n'abandi bagore barenga mirongo ibiri twabasanze mu mugezi wa kavimvira bari kuropora umucanga bakoresheje ibitiyo wewe igituma tuza turashonje ntitugaburirwa ku rugero tuhabwa indya rimwe naho nyine saa kumi n'imwe size ariho tuza kuronka indya none indya baguha sizeri saa kumi n'imwe uzotunga umuryango wawe uzotunga abana abana bakaza kuronka indya ari uko bananutse n'iminwa yumye tuza kuva ngaha dusanga abana ari imirambo ikangwa abana dusanga baryamye bameze nk'abapfuye turarushe cyane ni ukuri turarushe turakeneye yuko botukemurira ikibazo cyacu tukareba ko twumva aha hantu kuko tugiye gupfana umucoko urwaye ntuzore nk'izo kuvuza twebwe ababaha mukavimvira inzara niyo ituzana kuropora amabuye kuko atari inzara ibi ntabwo wobizamo yaba twagaburirwa nk'uko bikwiye ntituba tuzamo aya mabuye tuza kubera inzara ntabyo turonka bamwe na bamwe muri aba barundi bo muri iyi nkambi y'agateganyo ya kavimvira nubwo birirwa mu mugezi bashaka amabuye n'imicanga yo kugurisha mu baturage b'abakongomani bubaka amazu bavuga yuko amafaranga bahembwa ari makeya mu buryo adashobora gukemura ikibazo cy'inzara bamaranye iminsi muri iyi nkambi nduwayo didasi ni umubyeyi ufite abana batanu muri iyi nkambi ya kabimvira by'ukuri twebwe aha tumaze amezi umunani turi muri taranziti ayo mezi umunani batubariye ko ikibazo cyacu kigiye gikemuke twararindiriye twarabuze baraza baratubwira ko twebwe muri iyi minsi bitarenga mu ndwi zibiri izo ndwi zibiri twarazirindiriye twarahebuye gushikana n'iyi saha ubugari rero nabwo bariko baraduhereza ni ubugari budashoboka baduhereza ubugari budahiye bakaduhereza amanjegeri bavuruze twagenda kuyafungura abana bagacibwamwo bakagwara indwara zitandukanye abo bana twabajyana no kwa muganga bakabahereza intete zibiri izo ntete zibiri bazibahaye twabasubira nayo ngo jana ngo ejo bazokira abana hari abapfa tukababura ngaho muri icyo kigo twararindiriye rero twebwe ikibazo cyacu ko cyokemuka twarahebuye twesha duhitamo kuza ngaha muri aya mazi aba nabo bariko baraduhereza akazi ngaha akazi baduhaye iyi base turayiroporera amafaranga ijana mirongo itanu hari n'abaduhereza ijana ikigozi cy'ubufu ngaha caraduze kigeze ku mafaranga amajana ane imboga tweho nta n'imboga turinakirya ntitwovuga ngo turarya imboga eka twe tuheruka n'imboga zinaryoshe mu kanwa kacu tukiri mu burundi kari kera ja nawe muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga igihumbi na magana atanu zirimo izimaze amezi arenga umunani ahamya yuko bahora basaba ishyirahamwe rya eseri kubimurira mu nkambi ya murongwe kuko ubuzima babayemo bukomeje kuba bubi bitewe bitewe n'imirire mibi ubuvuzi butari bwiza ndetse n'uburyamo bwo kurara mu bihangare barenga ijana umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya kavimvira fred salumu avuga yuko gutinda kwiza impunzi muri iyi nkambi byatewe n'uko ibarabara rihuza uvira na fizi ryasenyutse mu buryo nta buryo babona bwo kwimurira izi mpunzi mu nkambi ya murongo iri muri teritwari ya fizi vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvira mu ntara kivu y'epfo muri uyu mwanya mugenzi wacu thomas kamirindi aratubwira ku ndwara z'ibiza bikomeye cyane zabaye mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika
muri iki gihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya korona leta zunze ubumwe za amerika niyo ya mbere mu mibare y'abanduye ariko iyi virusi si cyo cyorezo cya mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika muri make mureke turebere hamwe bimwe na bimwe nabyo bike cyane mu byorezo bikomeye byayogoje iki gihugu kuva kikivuka mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na gatatu umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika wari umujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu usibye ibyo ni naho hari icyambu kinini cy'igihugu ku nyanja ya atlantika muri uwo mwaka philadelphia yakiriye abantu benshi bahungaga icyorezo cy'ubuganga yellow fever mu cyongereza cyangwa fievre jaune mu gifaransa cyarimo cyoreka imbaga mu birwa bya carayibe biri mu nyanja ya pasifika bamwe muri bo bazanye iyo ndwara vuba vuba cyane banduza abandi benshi yahitanye byibura abantu ibihumbi bitanu ituma abandi ibihumbi cumi na birindwi bahunga ni ukuvuga hafi ya kimwe cya kabiri cy'abaturage bose b'umujyi wa philadelphia muri icyo gihe mu bahunze philadelphia harimo na perezida wa mbere na mbere wa leta zunze ubumwe za amerika george washington wategekaga icyo gihe n'abandi bategetsi bo hejuru ba guverinoma y'igihugu indwara y'ubuganga ikwirakwira kubera umubu uyirwaye akayikira bimubera urukingo rwayo burundu ubuzima bwe bwose naho ku birebana no kuyikingiza nyir'ubwite ikigo cy'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo cdc mu magambo ahinnye y'icyongereza kigira inama abanyamerika gufata urukingo igihe icyo ari cyo cyose ku barengeje amezi icyenda y'amavuko nyuma y'icyorezo cy'ubuganga leta zunze ubumwe za amerika yatewemo n'icyorezo cya kolera mu byiciro bitatu bitandukanye hagati y'umwaka w'igihumbi magana umunani na mirongo itatu na kabiri n'uw'igihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatandatu abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko yaturutse mu buhinde ku mugabane wa aziya ikwirakwira isi yose kubera urujya n'uruza rw'abacuruzi bavuga ko igeze muri leta zunze ubumwe za amerika yahitanaga kugera ku bantu batandatu buri munsi mu gihumbi magana cyenda na gatandatu n'igihumbi magana cyenda na karindwi leta zunze ubumwe za amerika yatewe n'icyorezo cya tifoyida cyahitanye abantu bagera ku bihumbi cumi na kimwe buri mwaka ibicurane bya esipanye spanish flu mu cyongereza gripe espanyola mu gifaransa yo yahitanye abantu barenga ibihumbi magana atandatu na mirongo irindwi na bitanu muri leta zunze ubumwe za amerika mu gihumbi magana cyenda na cumi n'umunani indwara y'ibicurane bya esipanye bayise gutyo nyamara itarakomotse muri esipanye ahubwo ni uko igihugu cya esipanye aricyo cya mbere na mbere cyavuze ku mugaragaro ko cyatewe n'iki cyorezo ibindi bihugu byarabihishaga abahanga mu by'ubuvuzi n'amateka bavuga ko umuntu wa mbere wagaragayeho ibicurane bya esipanye hari mu kwezi kwa gatatu igihumbi magana cyenda na cumi n'umunani yari umusirikari wo mu kigo cy'ingabo za leta zunze ubumwe za amerika cy'ahitwa fanston muri leta ya kansas mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu mu kwezi kumwe iyi ndwara yari imaze guhitana abantu mirongo itatu n'umunani muri icyo kigo cya gisirikari muri bagenzi buriya musirikare rero wa mbere ibihumbi mirongo itanu na bine bari muri iki kigo abandi barenga igihumbi n'ijana bari mu bitaro barayanduye kubera abasirikare benshi b'amerika bagiye gutabara mu burayi mu ntambara ya mbere y'isi yose bayijyanyeyo bityo itangira gukwirakwira uburayi nyine birumvikana nabwo bukongeza ibindi bice by'isi byarimo ubukoroni nkaziya na afurika na n'ubu abahanga ntibaramenya neza imibare nyakuri y'abantu ibicurane bya esipanye byahitanye ku isi ariko bemeza ko muri rusange byibura miliyoni magana atanu bayanduye naho abo yishe bari hagati ya miliyoni makumyabiri na miliyoni mirongo itanu ndetse bamwe na bamwe bakeka ko abishwe n'ibicurane bya esipanye bashobora kuba bagera kuri miliyoni ijana ku isi yose aba twavugamo nka dr jeffrey taubenberger nk'uko yabyanditse mu kinyamakuru cya cdc cyitwa emerging infectious diseases usibye intambara z'isi iki ni cyo cyorezo kibi cyane cyayogoje isi kurusha ibindi byorezo mu kinyejana cya makumyabiri kugeza ubu nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwirinda iyi virusi ya korona nayo nta muti nta rukingo murakarama
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo mugire ibihe byiza tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.